iyi mwumvanira ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi mudukurikira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mwadusanga no ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu mugakurikira iki kiganiro muri uyu mwanya muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ni umwanya w'ikiganiro muri isanga ndi kumwe hano muri studio ya karindwi i washington dc na cornelius na nadia taha bari ku buhanga bw'ibyuma tubahaye ikaze mwese kuri radiyo yanyu murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi inshuti z'ijwi ry'amerika twongeye kubaha ikaze mwese kuri radiyo yanyu ejo tariki mirongo itatu y'ukwezi kwa gatandatu uzaba ari umunsi mpuzamahanga wahariwe amakoperative ikivugo cy'uyu mwaka ni amakoperative abafatanyabikorwa mu kwihutisha iterambere rirambye abantu batari bake bibumbira amakoperative mu rwego rwo gufashanya cyangwa se guhana ingufu kugira ngo bagere ku rwego rwisumbuyeho umuntu nyine ava ku rwego rumwe ajya ku rundi umutumirwa wacu uyu munsi haza ibijyanye n'amakoperative mube hafi rero muganire nawe ni pacifique mugwaneza umuyobozi w'agateganyo ka rca ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere ry'amakoperative mu rwanda gikorera mu ntara y'amajyepfo ariko kandi gifite n'amashami mu ntara zose n'umujyi wa kigali muri rusange rero pacifique mugwaneza ashinzwe iterambere ry'amakoperative mu rwanda nagira ngo mu kanya tuze kuganira bamaze kuduha amatelefone yanyu mwakoze cyane turabahamagara pacifique reka mbanze nkwakire ikaze ku ijwi ry'amerika pacifique uratwumva alo pacifique mu kanya twakumvaga ariko ntabwo turimo kukumva muri uyu mwanya nagira ngo ku buhanga bw'ibyuma bongere bamutuzanire hanyuma tuganire uyu munsi nifuje ko twareba uruhare rw'amakoperative mu iterambere rusange nk'uko ikivugo cyangwa se intego y'uyu mwaka ibivuga umunsi wizihizwa uzizihizwa ejo ku itariki ya mirongo itatu y'ukwezi kwa gatandatu reka rero ubwo ku buhanga bw'ibyuma mbwiye ko barimo kumushaka namwe mube hafi muze gutanga ibitekerezo mubaze ibibazo cyangwa se mutange inama twizere ko ari buba ari hafi kuko mu kanya yari ahari ni ibibazo bya tekinike burya amatelefone ntabwo ajya inama ariko mu kanya turamubona mube mwitegura ibibazo byanyu muze kurushaho gusobanukirwa n'ibijyanye n'amakoperative amakoperative icyo amariye umunyamuryango mbese wajya muri koperative ushingiye ku ki ni iki gisabwa ku munyamuryango ibyo byose n'ibindi mwaba mwifuza kubaza mube hafi hanyuma tugende tuganira niba mufite rero n'inyunganizi mu kanya bambwiye ko telefoni ya madame pacifique mugwaneza itarimo gucamo ariko mu kanya buriya turaza ku kongera tumuhamagare reka mbaze mugenzi we uri hafi numve niba hari icyo yabidufashamo denise muranyumva alo denise
igira hirya ariko madamu winyegera ariko abanyabugongere ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe ndi uw'ibihugu Eh, yego rata uri umunyarusangikazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo Eh, ariko abirasi bimuhumurwa mani shofe wenda ndabona ashaka uri iwacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye Mie kwetu ni bugo.
Ya, reka da.
Ndiyo ngo bugo.
wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yabababababa twigende kombo tagisi yaje tagisi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Rwanda.
radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika
radiyo ijwi rya amerika radiyo yanyu ikiganiro murisanga nk'uko mubimenyereye kuva saa kumi kugeza saa kumi n'imwe ikiganiro kibaha ijambo mukaganira n'abatumirwa uyu munsi rero nk'uko nabivuze mu kanya eh, turaganira ku bijyanye n'uruhare rw'amakoperative mu iterambere Eh, nk'uko nabibabwiye umutumirwa ni mm, pacifique mugwaneza akaba ari umuyobozi w'agateganyo wa rca ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere ry'amakoperative gikorera mu ntara y'amajyepfo kikaba gifite n'amashami mu ntara zose n'umujyi wa kigali muri rusange rero nk'uko nabivuze pacifique ashinzwe iterambere ry'amakoperative mu rwanda nizeye ko muri hafi hanyuma mukaganira twongeye kumubona ku murongo wa telefone pacifique uraho neza ikaze ku ijwi ry'amerika
muraho neza murakoze kudutumira ye mbanje rwose kugushimira uyu mwanya uhaye radiyo ijwi rya amerika n'abakunzi bayo mu kanya telefone ntiyari itubaniye ariko ndizera ko biri burusheho kugenda neza
yego Mm. mbere y'uko mpa ijambo nkuko nabivuze ijambo abakunzi b'ijwi rya amerika kugira ngo basa- musangire ubumenyi mubasangize ubumenyi mufite ku bijyanye n'amakoperative reka mpere kuri iki kibazo koperative bisobanuye iki
yego murakoze cyane ku kibazo cyiza mutubajije n'ibyo nk'uko mwabivuze ah, nitwa mugwaneza pacifique ndi umuyobozi w'agateganyo wa rwanda cooperative agency ni ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere ry'amakoperative mu rwanda Ah, nihuse rero ungana ku kibazo mumbajije ah, koperative ni iki koperative ni umuryango w'abantu bishyira hamwe hanyuma bagamije iterambere bagatanga umugabane umwe ungana ah, ndetse bakaba bafite ijwi rimwe ringana bakagana ku gikorwa biyemeje gukora niba ari ubuhinzi niba ari ubworozi ariko bafite intumbero yo kwiteza imbere iyo niyo koperative ariko ijya kwitwa koperative igatandukana n'andi matsinda ah, kubera yuko rca iba yayemereye gukora nka koperative ikayiha ubuzima gatozi igo personality murakoze ye murakoze cyane ikayiha ubuzima gatozi I- ubuzima gatozi kugira ngo koperative ibashe kububona bishingira ku ki bigenda gute
yego murakoze mu by'ukuri iyo mumaze kwishyira hamwe mugahuza intego mukora icyo twakwita nka bizinesi purani cyangwa se uburyo mushyiraho kugira ngo murebe se nidukora muri iyi variyu ceni tuzagera ku ntego twiyemeje hanyuma mwamara kubishyira mu nyandiko mukegera umurenge uri aho mukorera kuko mu by'ukuri uko byubatse arasiye yego ni ikigo cy'igihugu gishinzwe amakoperative ariko dukorana n'igihugu cyose kuko ku karere hari umukozi ushinzwe amakoperative aba ari umukozi wa local government ariko afite fayiro ya ya amini y'amakoperative yitwa district cooperative officer ndetse no ku murenge hakaba umukozi witwa sector cooperative officer aba bantu rero ni muri rwa rwego rwo kugira ngo tufashe abanyarwanda kubaha serivisi zihuse kandi ziri hafi zitabavuna iyo rero mumaze kwegeranya ibitekerezo mwegera umurenge uri hafi ukinjira muri sisiteme yitwa cms ni cooperative management information system hanyuma bakabashyirira iyo request yanyu muri sisitemu aho twese tuba duhurira tubirebera hamwe hanyuma iyo basanze ibisabwa byose byuzuye mwemererwa ko uwo murenge ubashyira muri iyo sisitemu noneho ku karere nako bakasesinga bamara gusuzuma neza ibisabwa niba byujuje byuzuye neza hanyuma iyo request bakayisabumikinga bakayohereza kuri rca arasi yamara kubisuzuma igasohora icyangombwa nk'uko itegeko ry'amakoperative ribiteganya hanyuma abantu bagahabwa iyo rige pasonariti cyangwa ubuzima gatozi ibisohoka iriho ingingo eshatu z'ingenzi igaragaza ingingo ya mbere birimo mu by'ukuri intego y'icyo mugamije hakaba harimo n'igaragaza izina ryanyu kuko iryo zina ntirisangirwa hanyuma bakanababwira yuko mutemerewe gukora ikindi kintu kereka muje kucyongeresha kuri ubwo buzima gatozi ni mu buryo bubiri ubu ngubu uko bimeze guhera mu bihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe dutanga icy'agateganyo cy'umwaka umwe kugira ngo tubanze twitegereze ko ibyo bintu mu by'ukuri watangiye uzabikomeza kandi bizagirira abanyamuryango umumaro nyuma y'umwaka tukaguha icyemezo cya burundu rigo pasonariti ya burundu nuko bikorwa murakoze murakoze cyane rwose nduva mubisobanuye ku buryo buhagije ariko se aho muvuze tuvuge ibintu bitatu bisabwa cyangwa se bigomba kubahirizwa nk'aho muvuze izina rya koperative tuvuge koperative nta koperative ishobora guhuza n'indi zina ziri mu bice bitandukanye by'igihugu cyangwa buri koperative igomba kugira izina ryihariye
ibyo buri koperative igira izina ryihariye iyo sisiteme ifite ukuntu ihita inabikwereka ko iyo koperative mugiye guha icyangombwa ihuje izina n'indi hanyuma mugahita mubandikira muti iri zina ryarafashwe kuko iyo bamaze kubona ubwo buzima gatozi bajya kubwandikisha mu igazeti ya leta bagashinganisha ayo mazina iyo rero bije bihuje amazina ari koperative ebyiri iyasabye nyuma tuyisaba guhindura bakagira itandukaniro
n'iyo ryaba ryujuzeho iki aho tuvuge nk'aba abakorera hamwe n'urugero b'inyamasheke hakaba n'indi y'abakorera hamwe bimuramba cyangwa ku buryo hakongerwaho akandi kantu kazitandukanya ntabwo byacamo
yego biremewe ushobora gusanga hari koperative nk'uko mubivuze ya nyamasheke yitwa duhuze umurimo ni urugero nk'uko mwari mubivuze duhuze umurimo nyamasheke cyangwa bakongeraho umurenge hanyuma ukanayisanga iri rwamagana ariko ikaba itandukaniye kuri ako kantu gatoya cyangwa bakongeraho irindi jambo nubwo batakongeraho aho bakorera gusa ariko bikagaragara ko hariho ikintu kibitandukanije biremerwa rwose yego reka tujye ku murongo wa telefone twakira abakunzi b'ijwi rya amerika mpereye kuri leonare ndi ku masabo uratwumva
ndabumva cyane ye urahagana hehe
indi ingoza aho bita muri komine tangara yego ikibazo cyangwa igitekerezo
ikibazo ni uko ntubaza ati mbega leta ishyigikira gute ayo makoperative
uri ingozi mu burundi ubu ntabwo turi bumenye neza uko mu burundi yego ntituri bumenye neza uko leta aho ngaho ishyigikira abantu ba- bari mu makoperative ubwo turavuga ibyo mu rwanda keretse niba umutumirwa wacu hari icyo yaba abiziho yenda nk'uburyo mu makoperative ako- mu- akora muri rusange ubwo reka muhe umwanya kubwire niba nta hari ikindi wifuza ku- ku- kubaza wongera kuri icyo
ikindi Mm.
ngomba gutanga nk'intererano yego turayakira
kujya mu makoperative bikwiye kuba itegeko Mhm. kubera iki
bikwiye kuba itegeko kuko amakoperative twasanze aho ari hose mu bihugu byose biba birimo amakoperative amakoperative aba afitiye akamaro kanini abenegihugu hariho rero abo uca usanga birengagiza kujya mu makoperative
komeza
nicyo gituma rero leta iba ikwiye gushyiramo ingufu ikabigira nk'itegeko kugira ngo abantu bose bashobore gushyikirwa n'iryo terambere
ye ku bwabo urumva babigira itegeko umuntu ntajya mu- muri koperative ari ku bushake
yego rikwiye kuba itegeko
Eh, reka umutumirwa aratubwira icyo abitekerezaho
murakoze cyane urakoze urakoze nawe
Mm.
ye um, pacifique wumvise uyu muvandimwe uri ingozi mu burundi ibyo namushubije mwabyumvise ubwo muragira ngo nagira ngo mumuhe muduhe inyunganizi hanyuma dukomeze twakira n'abandi bakunze ijwi ry'amerika
ya murakoze cyane Ah, ni ibibazo byiza mu by'ukuri abajije ona icya mbere leta ishyigikira gute aya makoperative Ah, mu by'ukuri twababwiye ko turi ikigo cya rca icyo cyonyine muhita mwumva ko ni ikigo mu by'ukuri cyashyizweho ni ikigo cya leta cyashyizweho kugira ngo kireberere eh, iterambere ry'amakoperative mu gihugu Ah, kandi mu by'ukuri mwabyumvise ko kugira ngo bitwe koperative tubaha icyangombwa cy'ubuzima gatozi ubwo ni uruhare rukomeye rwa leta icya kabiri hashyirwaho amategeko nk'ubu dufite itegeko ah, zeru makumyabiri na kane ah, akarongo makumyabiri makumyabiri na rimwe ni irivuguruye riri vuba aha cyane ryo muri makumyabiri na rimwe ah, ryasohotse kuri makumyabiri na karindwi z'ukwa kane bibiri makumyabiri na rimwe E, a- aha rero iri tegeko ah, ntabwo mu by'ukuri ryajya gusohoka leta itadufashije kandi leta ni abaturage n'ubundi mu by'ukuri ah, usibye n'itegeko hari na politiki y'amakoperative nayo yanditse yemejwe eh, irashyigikirwa oh, kugira ngo mu by'ukuri eh, amakoperative akomeze akorere mu murongo mwiza wo kwiteza imbere nk'uko igihugu kibishyiramo imbaraga ariko ah, mu by'ukuri uretse n'ibyo ah, dufite inshingano zo gukurikirana aya makoperative kubera ko nabikunze cyane agana ku kibazo cya kabiri avuga ati byakabaye itegeko ariko wenda reka tuvuge uko bihagaze mu rwanda kujya muri koperative ntabwo ari itegeko nda- ndavuga ibiri mu itegeko ryacu ry'amakoperative ahubwo ni ubushake icyo dukora twebwe dufatanije n'inzego zose cyane cyane inzego za leta local government du- du- dusabwa mu mu by'ukuri muri muri mandate ya kino kigo cya rca ifatanije na local government ndetse n'izindi nzego gisabwa gushishikariza abanyarwanda kwibumbira mu makoperative kuko twabonye ariyo nzira mu by'ukuri abantu bakwiriye kunyuramo kugira ngo twiteze imbere Turabishish- turabibashishikariza ntabwo byitwa itegeko kuko kujyamo ni uburenganzira no gusohokamo ni ubundi ariko mu by'ukuri ahagufitiye inyungu wihutira kwinjiramo ndetse no gusohoka ntukwiriye no gusohoka waramaze kwinjira ahantu hagufashije harimo inyungu zo kugutunga no kugutungira umuryango Eh, rero mu by'ukuri tuganye no mu mibare mwahita mubibona kuko uyu munsi tubara amakoperative arenga ibihumbi icumi mu rwanda yanditse Ah, ndetse akaba abumbiyemo abanyarwanda miliyoni eshanu zirengaho gato magana atatu murumva ko iyi mobilization ndi kuvuga yatanze umusaruro cyane kandi iyo tubipimye no ku gipimo cy'ubukungu bw'igihugu ubonamo uruhare rukomeye rw'amakoperative ntabwo ari itegeko ariko abanyarwanda barayishimiye bayakoreramo neza kandi biragaragara ko yagiye afasha mu iterambere ry'ubukungu bw'iki gihugu murakoze murakoze namwe ndumva byumvikana leonard nizeye ko asobanukiwe nawe ndibaza byari n'icyifuzo ashaka gushimangira ko abantu bari bakwiye rwose kujya mu makoperative ndibaza ko yabonye akamaro kayo ati buri wese yari akwiye kujyamo ndetse bikaba itegeko ariko namwe nk'uko mubivuga ni uburenganzira bw'umuntu kujya muri koperative ubwo rero gukomeza gushishikariza abantu kujya muri koperative ku ruhande rwe no ku bandi bari kumwe mu burundi mu rwanda mwarashyizemo ingufu nabo bagerageze nk'uko abibonamo akamaro reka twakire eric shayidi turi kumwe
yego ndabumva urahagana hehe
ngende muri kongo igoma urigoma muri kongo mumeze mute aho ngaho
yego mbere ya byose nifurije abakongomani isabukuru nziza yego yego nibyo rwose tuyirabibifurije twese
murakoze
babwire ari isabukuru y'iki
ni isabukuru y'ubwigenge
yego ni uko duga ku ijambo
ikiganiro kabisa twashimye ni cyiza cyane ariko mu bindi bihugu numva amakoperative ndabona inguzanyo ariko inotwe muri congo biragoye cyane kugira ngo urubyiruko twibumbe hamwe nangwa abantu tube twakora koperative bisaba amafaranga menshi ku buryo cyo kubandika ku rutonde rw'amakoperative biba bigoye cyane biba bisaba amafaranga menshi cyane no muri congo n'amakoperative aba agahari nyine aba agakoresha amafaranga gayo ku buryo ki leta kugira ngo ibe yabafasha wenda ibehe nk'umusada fulani antwa bibaga bigoye cyane ino ntari nk'ahandi
hari ni igitekerezo watangaga ku bijyanye n'amakoperative hari ikibazo wifuza kubaza umutumirwa
umutumirwa namubaza kugira ngo ayo makoperative baba yaguraga bigariswe byaba byashoboka baba bakwagura koperative iba yava mu gihugu igafata no mu kindi gihugu nicyo nabasha kumubaza biba byashoboka yego urakoze rwose guma hafi tukugumishe ku murongo ukurikire cyangwa urimo kutwumva ku bundi buryo
ino ntabwo ijwi ry'amerika twumva iry'igifaransa buriya namwe kubakurikirana bakurikirana ku murongo gusa bugumyeho noneho agusubize pacifique eric ndagira ngo mugire icyo mubwira ku makoperative cyane cyane nk'aha avuze ati leta kuguriza amakoperative bigenda gute abantu bagurizwa baba baramaze kwishyira hamwe hari icyo bagomba kugaragaza gutangaho ingwate bigenda gute kugira ngo koperative ibashe kugurizwa hanyuma yenda unakomerezeho umubwira ibyo koperative kuva mu gihugu kimwe cyangwa se kwambuka imipaka
yego murakoze cyane abajije ikibazo cyiza mu by'ukuri twebwe mu gihugu cy'u rwanda kubona inguzanyo ni ibintu byoroshye kubera yuko icya mbere habayeho kumanura financial services cyangwa se kuba twaraha abaturage uburyo bwo kwakisesinga amafaranga inguzanyo biramanuka bigera hasi mu mirenge icyo nicyo twakwita nka financial inclusion yari iri ntoya cyane ariko uburyo byagenze amabanki yaragiye agera no ku mirenge icyo twita sako murabizi ni banki yo kuguriza ndetse no kubitsa ariko ku buryo buri murenge uba ufite uba ufite iyo banki ubu ngubu turabara sako zo ku mirenge magana ane cumi n'esheshatu nk'uko imirenge ingana ndetse hakiyongeraho n'andi masako yagiye avukira muri koperative zitari amabanki nk'icyayi ikawa bateye imbere cyane ku buryo bishyiriyeho amabanki yabo tugiye muri taransipoti bituma rero izi banki uburyo zigenda zegera abaturage kubona inguzanyo byoroha cyane mupfa kuba mufite iyi rigo pasonariti cyangwa ubuzima gatozi bigaragaza yuko muzwi kuko iki cyangombwa kiba kiriho na tini ni ni identification igaragaza yuko n'ubundi iyo mukoze murishyura n'umusoro murazwi arasiye yarabasetifiye mu by'ukuri mukaba munerekana igikorwa mukora muhita mugana banki mugatangira kwiguriza amakoperative menshi dufite muri iki gihugu afite access to finance batarinze kuza i kigali muri beka n'ahandi ndetse n'aya mabanki ariko mansho nayo yamanuye amashami mu buryo bushoboka ku buryo abanyarwanda babona inguzanyo mu buryo bworoshye kandi mu by'ukuri babasha gukoresha ayo mafaranga neza bakayasubiza muri banki agasirikira mu banyarwanda hose kandi agakora neza abantu bose bunguka inguzanyo rero zibonwa zite ese batanga ingwate nyabaki mu by'ukuri inguzanyo ni porodagiti ziba zitandukanye biterwa n'ubwoko bw'inguzanyo ugiye gusaba niba ari iyo kubaka niba ari iyo gucuruza ariko mu by'ukuri aya makoperative ari muri varingi ikenda zitandukanye hari abasaba nk'inguzanyo zo kubaka amazu menshi cyane hanyuma abantu bakazaza kugura amazu muri izo koperative zubatse aho rero usanga akenshi bakorana n'amabanki aho bari hose ntabwo bibasaba kujya kure izikora ubucuruzi bw'amakawa muri export mu cyayi hafi ya zose zikorana n'amabanki kandi bigenda neza twabonye mu by'ukuri ari ikintu gikomeye kuba washyiraho amakoperative menshi mu gihugu kandi ukayasangisha na serivisi z'imari aho bakorera byaroroshye rero dufite uburyo tubona iyi serivisi yo kumanura amabanki hasi mu makoperative birushaho gufasha koperative kwiteza imbere gukora neza siba na koperative n'abanyamuryango kuko uba itegeko umuntu wese ahemberwa muri banki bituma iyo afitemo konti byoroha cyane kuba yasaba n'inguzanyo ye yo ku giti cye bitari n'ibya koperative kuko aba afitemo konti ikora mu buryo bworoshye icyo ni kimwe wenda sindi bubigemo mu magambo yose ariko mu by'ukuri musomye n'amaraporo financial inclusion mu rwanda iri hejuru kandi yatanze igisubizo mu makoperative hanyuma kuri koperative zambukiranya umupaka ndagira ngo musubize mpereye kuri special groups tugira mu gihugu hari ubwoko butanu bwa special groups ni ukuvuga amatsinda yihariye amatsinda sorry amatsinda yihariye tugira urwego rw'abagore tukagira urubyiruko tukagira people with disabilities abagendana ubumuga tugerageze gushyira mu kinyarwanda abafite ubumuga cyangwa abagendana ubumuga kugira ngo abantu benshi babashe kubyumva ko hari abadakoresha icyongereza
abafite ubumuga yego
tukagira tukagira n'itsinda ry'abadiyasipora naho nashakaga no guhagarara cyane iryo naryo ni sipesho gurupe ndetse tukagira n'abavuye ku rugerero ni amatsinda atanu yihariye ngarutse rero kuri diyasipora diyasipora bemerewe gukora koperative kandi koperative yemerewe kugaba amashami bashobora rero kuba bafite rigo pasonariti bakorera hano mu rwanda ariko bemerewe no gufungura koperative bari mu bubirigi bari mu kindi gihugu nk'abanyarwanda bagahabwa ubuzima gatozi kandi bagakora kuko twamaze kubona ko serivisi zambukiranya imipaka bashobora kuba bakora nko muri muri value chain ya service urugero nko gucuruza amafaranga gucuruza ibyo bakoreye hano mu rwanda muzi ko export iremewe ijana ku ijana bashobora kuba bahinga hano mu rwanda ariko sitoke zabo zikaba mu bwongereza cyangwa mu bubirigi gucururiza mu bubirigi bemerewe kuba bafungura koperative kandi ari diyasipora
ariko bivuze ko iba yashingiwe mu rwanda abanyarwanda ngo bashaka kuvana koperative wenda rubavu ngo bajye kuyimurira kongo ibyo ntabwo tuzabigeraho mu by'ukuri kuko kuba batanga kuba tubaha rigo pasonariti mu rwanda ntabwo twayibaha ngo bajye koparetinga amini gukorera mu kindi gihugu bakoresheje rigo pasonariti yo mu rwanda ikorera mu rwanda ngo bayimukanye gutyo gusa cyangwa ngo tuvuge ngo byaba ari irigo byaba bitemewe n'amategeko mu yandi magambo ariko diaspora yemerewe gufungura koperative niba ari aho yaganaga nk'abanyarwanda bibumbiye hamwe mu gihugu runaka bemerewe gufungura koperative nta kibazo bakayifungurira mu rwanda ikemerwa ikabona kugira amashami hanze niba mbyumva neza yego twakire noneho nduw'amahoro benjamin uranyumva wiriwe neza yego urahagana he
ndi kigali nyarugenge yego
ngewe mfite ikibazo mfite ikibazo ku makoperative aho hari amwe mu makoperative abanyamuryango bayo batajya bamenya imisanzu bashyiramo aho ijya n'igihe igabanirwa utamenya ngo itwarwa nande ahubwo ugasanga buri muntu buri muntu arategekwa nko kuyajyamo ndatanga urugero urugero nk'amakoperative y'abamotari ay'abanyonzi ay'abahinzi by'umwihariko abahinzi b'umuceri aho udashobora kubona umurima uhingamo utari muri koperative wamara kuwubona ukagendera ku mategeko ya koperative yesi nibyo umusaruro ukaboneka bikera mwese mugategekwa umusaruro wanyu kujya muri koperative mukagurirwa ku giciro kimwe ntihagire n'umwe byibura niba navuge ngo ni muri rusange iti wenda twasaruye toni igihumbi wenda wenda toni magana abiri abanyamuryango bacu wenda bazazigabana bajye mu rugo ntabwo bazajya bajya guhaha umuceri ubwo umusaruro wose ugatwarwa nabo nakwita ngo n'uburyo sisiteme iyo koperative iba yarubatse umusaruro wose ukagurwa ukava mu baturage umuturage akazongera akajya kugura wa muceri umuhenze kandi ari we wawusaruye ari we wawuhinze n'inyungu z'iyo koperative rimwe na rimwe abanyamuryango ntibamenye iyo zirengera nta n'umunsi n'umwe kuba gusa ibyo winjije yego ku giciro cyagenywe bakabahemba ariko ugasanga ku by'ukuri nubwo byitwa ngo ni koperative nubwo byitwa ngo abantu ni abanyamuryango ugasanga ahubwo ni abakozi ba koperative si abanyamuryango icyo ni kimwe ku bigendanye n'ubuhinzi bw'umuceri ku bigendanye dufata urugero nko ku bamotari bo usanga amakoperative yabo amakoperative yabo usanga buri mumotari afite amafaranga ategekwa kwishyura ya koperative buri munsi cyangwa se buri kwezi umwaka ugashyira ibiri itatu uwo muntu atanga amafaranga buri munsi ayabazwa yewe yaba atanayafite akitwa inyeshyamba ariko hakazabura umunsi n'umwe bavuga bati twebwe nka koperative wenda y'abamotari wenda ba kicukiro uyu munsi turahura wenda bagire n'ayo baduha mu bigendanye n'amafaranga ari mu kigega koperative yinjije ugasanga reka da ahubwo ugasanga umuntu arirukwaho ngo ngo nta ngo hari amafaranga ngo ngo atishyuye ngo ya koperative ngo ay'ukwezi gushize ngo ayo ku munsi uyu n'uyu mfite ikibazo ku makoperative akora atyo utamenya ngo nyirayo ninde utamenya ngo amafaranga yinjiza ajya he ugasanga nyine ukaba utanabibaza ibintu amakoperative akora mu buryo bwa kimafiya kandi ugasanga ni nayo yinjiza amafaranga menshi ariko abanyamuryango bayo reka da nta makuru ku bigendanye n'umutungo w'iyo koperative ku bigendanye esike wenda bazatugoboka n'ibihumbi bitanu ryari cyane n'icumi mbese ni kimafiya tu ni icyo kibazo ufite kuri bene ayo makoperative ahubwo se cyangwa se wasanga atanabizi kanabaho nabyo arabimbwira wasanga atanabizi nibyo tunagira ngo twumve pacifique ayo makoperative uyu muvandimwe arimo avuga hari ayigeze abagezaho bigeze abagezaho icyo kibazo ngo babwire ko hari uburyo bakoramo badasobanukiwe cyangwa se nta n'ijambo bafite
murakoze cyane ku bibazo byiza bya benjamin benjamin turagira ngo dutangire tumwihanganisha niba yarabaye muri koperative isa gutyo kuko mu by'ukuri umurongo urahari kandi urateguye neza politiki iranditse y'amakoperative ndetse n'itegeko ariko hejuru y'ibyo uko koperative yubatse igira inteko rusange inteko rusange ni rwo rwego rukuru rwa koperative rufata n'ibyemezo ariko hakabamo urwego rwa board of directors cyangwa se nyobozi igirwa n'abantu batanu perezida visi umwanditsi ndetse n'abajyanama babiri hakabamo urundi rwego rwitwa supervisory committee cyangwa se ingenzuzi komite ngenzuzi igirwa n'abantu batatu haba harimo abagenzuzi babiri ndetse n'umwanditsi hanyuma nyuma y'aho bakaba bagira abakozi maneja akawuntanti ndetse n'ibindi biterwa na value chain ariko ndahagarara cyane kuri izi yavuzeho abamotari umuceri cyane cyane mu by'ukuri imikorere mibi nta muntu wayishyigikira icyo wenda kimubangamira ati hari abantu bategekwa kujya muri koperative ibi ntabwo ari byo kubera yuko habaye hari n'uwamutegetse kujya muri koperative ku ngufu yakabaye yitabaza itegeko kuko ntibyemewe umuntu ajya muri koperative kubera yuko yumvise ibyiza byayo akayijyamo ayikunze atari agahato hanyuma mu by'ukuri ku bamotari sinzi niba naherutse amakuru iyi misanzu avuga ndetse n'amafaranga yakwa amakoperative y'abamotari ibi bintu nta bihari pe ze tujye kuri fiyidi kubera yuko ubu abamotari muzi ko habayemo amavugurura kandi ku bushake bwabo muzi ko mu gihugu twari dufite koperative ijana na mirongo inani n'imwe z'abamotari zirimo abanyamuryango barenga gato ibihumbi mirongo ine na bitandatu mu gihugu hose iri vugurura rero bihitiyemo bakabona ko mu by'ukuri n'ibyo ari kuvuga amavugurura ahora aba bakavuga bati twebwe turabona ibi byahinduka bakiyemeza gukoramo amavugurura bashobora kuvuga bati amakoperative abaye menshi aregeranye arakora bimwe bararwanira abakiriya reka twihuze tube koperative nini itanga serivisi neza ubu muri kigali hari koperative mirongo ine n'imwe muri izi ijana na mirongo inani n'imwe ubu hasigayemo koperative eshanu kandi zirakora neza ngira ngo ubuzima gatozi zagiye zibumbira hamwe ubuzima gatozi bushya bafite nubwo muri uyu mwaka wa bibiri na makumyabiri na gatatu habayemo amavugurura kandi agamije guhindura imikorere wenda itari myiza kugira ngo abantu bakore muri izi koperative kandi bishimye no mu ntara ni igikorwa gikomeje ntabwo mu ntara birarangira ariko mu mujyi wa kigali ho byararangiye kandi ubu nta mumotari usabwa amafaranga y'umusanzu ariko nabyo tubisobanure buriya umusanzu ufite ahantu utandukanira ni na na membashipu umugabane buriya umugabane umugabane iyo tuwutanze turawushora ukunguka cyangwa ugahomba ni ibintu bibiri ariko umusanzu tuwutanga mu by'ukuri kubera ikintu runaka kandi umusanzu ntusubizwa impamvu ni iyihe dushobora gutangira gukora tutarabona ofisi tukavuga ngo reka abanyamuryango twiyegeranye buri umwe ajya atanga ibihumbi bitanu ku kwezi tubashe kwishyura iyi nzu dukoreramo uwo ni umusanzu ariko wa mugabane mwashoye ugomba kunguka ku buryo mwese mwicara nyuma y'umwaka kuko umwaka w'amakoperative uranditse mu itegeko ni uguhera mu kwa mbere kugera mu kwa cumi n'abiri hanyuma nyuma y'aho bagakora raporo financial report cyangwa raporo z'uko bakoze mu buryo bwo kunguka guhomba se hanyuma bagasoma iyi ngingo ya mirongo inani na gatandatu ivuga kugabana urwunguko cyangwa ibihombo bakareba ukuntu bagiye kugabana urwunguko cyangwa ibihombo hari ukuntu abantu bajya mu makoperative ugasanga mu by'ukuri baheruka batanga umugabane ariko ntibicare ngo basome aya mategeko abarengera abaha uburenganzira birakorwa rwose nko mu muceri icyo yavugaga wenda aha twagusobanurira ko umuceri uhingwa mu bishanga mwese murabizi kandi ni variyuceni ikenera ingufu nyinshi ahenshi nk'uko mubizi leta binyuze muri minagiri itunganya igishanga ko guhinga umuceri bisaba gucamo iza nzira z'amazi kwegeranya ibyo bita amaboroke bakagira utuboroke bahingiramo ndetse barangiza kubitunganya ibyo byose igishanga gitunganije na za wota yuzazi ukuntu bazakoresha amazi muzi ko umuceri ugira sizoni ebyiri mu mwaka iyo barangije icyo gishanga bagiha koperative kavuga ati ahangaha iki gishanga gifite hegitari magana inani harakoreramo koperative yagisabye kandi ikagihabwa na roko gavumenti akarere barangiza bagahita bamanura ibisabwa byose uruganda mwegere koperative kugira ngo mubafashe kuwutonora ahangaha rero mu by'ukuri iyo uje ushaka kugira icyo ukora muri icyo gishanga wakabaye umunyamuryango wa koperative nawe abyumva atyo mu by'ukuri ntabwo wasanga abantu bariyoruganije leta yarabahaye igishanga cyo gukoreramo hanyuma ngo ushake gukora ku giti cyawe kandi ukorera ku butaka bwatunganijwe free of charge nta kintu babasaba yewe n'umusoro uba uri hasi cyane bagahinga kuri ubwo butaka bagasaba abanyenganda bakabasangayo ariko kandi tugaruke uburyo yavuze ko abantu bawuhinga bakawurya ubahenze ntabwo ariko biri kuko amabwiriza ya minikomu turayazi minisiteri y'inganda n'ubucuruzi amabwiriza avuga yuko makumyabiri na gatanu ku ijana y'umusaruro wawe nk'umuceri ugomba kuwutonorerwa n'uruganda ukawujyana iwawe kugira ngo muwufungure n'ayo mabwiriza ahari ikindi ku giciro mu by'ukuri ibiciro bishyirwaho na minikomu bavuga ati dore igiciro fatiro ni iki abashobora kitagibwa munsi abashobora kuba bagira ibyo baganira ku giciro bakaba bakwigiza hejuru gato ariko fatizo ishyirwaho na minikomu birazwi kandi iyo minikomu si yo yonyine yicarana n'abahinzi b'umuceri bakabiganiraho bakareba ibyo bashoye bakavuga ati dufatiye aha nta muntu wahomba ariko ikibazo ikibazo numvaga ashaka kugarukaho ubanza ari hafi dushobora kumubaza numvaga avuga abanyamuryango bategekwa kugurisha umuceri wose hanyuma barangiza bajya kuwugura bakawugura ku mafaranga ari hejuru sinzi niba ariko biri benjamin uracyahari
ndacyahari wasobanukiwe neza ibyo pacifique agusobanuriye akubwiye akaguha n'amakuru mashya ku bijyanye n'abamotari sinzi niba hari icyo wari ubiziho n'ibi bijyanye n'umuceri wakongera ukasobanuza neza niba hari ikindi kibazo gisigaye ukurikije ibyo yaramaze kubwira
ibintu asobanuriye niba koko ariko bisigaye bimeze uyu munsi namubwira ngo byaba bimeze neza cyane ariko ngewe ubwo mbiheruka aho ni ryari cyane cyane ubwo mbiheruka cyane cyane nk'iby'umuceri iby'umuceri byo nibyo mperuka vuba mbiheruka nk'umwaka ushize hari icyaro nari ndimo cyawuhingaga ubwo mbiheruka abahinzi b'umuceri basabwa basabwaga gutanga umusaruro wose ku buryo hari n'abagwaga bisangaga baguye mu mutego wo kuwiba bacyura mu rugo noneho iyo ufashwe bahita bakwambura umurima ubwo rero ntabwo bari kuba bahabwa iyo venisenke purusa ngo nibarangiza ngo bajye kuwiba kandi bazabona makumyabiri na gatanu ku ijana ubwo bibaye noneho byaravuguruwe ikaba iyo venisenke purusa y'umusaruro ijya mu ngo aho navuga ngo byaba ari byiza koko ijana ku ijana nababwira ngo bakomerezaho ariko ngewe ubwo mbiheruka ayo ni amakuru nabahaye y'ubwo mbiheruka ni amakuru nabahaye y'igihe mbiherukira yego
ariko bibaye bibaye bikorwa nk'uko nguko abisobanuriye noneho ubwo byaba byaravuguruwe byaragiye ku murongo navugaga ati wenda ikibazo cyaba gisigaye ni nko ku bantu bajya mu makoperative bagahabwa wa mugabane bagatanga wa mugabane shingiro igihe cyo kuyivaho cyagera gusaba uwo mugabane shingiro yatanze wenda ngo banamubwire uti wenda warahombye cyangwa se ti warungutse banahimuhe ugaheba kuko ibyo byo ngirenga arabizi hari n'abagiye batanga imigabane shingiro y'amabanki amwe n'amwe atagikora n'ubu barategereje barahebye urugero ni nka za banki popirere ngira ngo arabizi ariko ku busobanuro mpaye namubwira ngo merisi boku niba koko ukabisobanuye ariko bisigaye bikora uyu munsi kuri firi
urakoze cyane rero ubwo banyamakuru mashya ubwo nagira icyo yifuza kukongereraho ubwo arakubwira mu kanya nasubirana ijambo ariko reka tubanze twakire erike erike marike tu niryo zina ryawe
yego
nuko tuguhaye ijambo rero muri iki kiganiro ufite ikibazo igitekerezo
reka wenda ngire icyo mbaza ku bijyanye n'amakumyabiri koperative twese nk'uko tubyemeranyaho ni igisobanuro cyiza biturutse ku mbaraga wenda igihugu gishobora gushyira ku bantu bamwe cyangwa se ku baterankunga runaka ariko mpita nabibarizamo hari ikibazo gikunze kugaragara abantu abantu bishyize hamwe cyangwa se bahurijwe hamwe bakabyara koperative ikibazo gihari umusaruro kugira ngo uboneke bikunze kugaragara ko ntawuhari kuko urabona nk'ubu ngubu nk'inaha ngaha nko mu bihugu byacu bikiri mu nzira z'amajyambere usanga abantu bishimira ko bari muri koperative rimwe na rimwe baka- bagakora bakagira ariko hari n'abatanga amafaranga ugategereza ko bazabona inyungu zikabura ubwo rero njye nkaba nagira ngo mbaze umutumirwa ni iki gikorwa kugira ngo abantu badakomeza kujya burungabungabo badakomeza gutegereza inyungu mu makoperative kandi twese tuzi ko igisobanuro cya koperative ari iki- ari ikintu cyiza cyo guhuriza abantu hamwe bakikabyara inyungu nagira ngo mbaze umutumirwa ambwire ni iki gikorwa kugira ngo abantu babashe gusobanukirwa ibintu banabikunde bumve yuko ari ibintu byiza bigomba kubateza imbere Mhm. Ye, eh, guma hafi rero ubwo agusubize pacifique
yego murakoze cyane ni ikibazo cyiza eric mbatubajije Eh, nanagaruka gato kuri benjamin gato cyane ko amakuru aduhaye tugiye kuyakurikirana turebe koko hashobora kuba hariho malpractices zikorwa ah, ku- kuri aya mabwiriza aba yatanzwe Eh, koperative ziri mu gihugu z'umuceri ni ijana na mirongo inani na zirindwi kuzikoramo inspection biroroha kugira ngo turebe aho bitariho bikora neza ababishinzwe babiryozwe kuko nk'uko tubizi politike yacu ni umuturage ku isonga hanyuma kuri eric ni ibyi- ni iki gikorwa mu by'ukuri kugira ngo abantu basubizwe Um, ngira ngo dukeneye ku- gutanga amahugurwa menshi menshi cyane kuko iyo abantu bahuguwe bamenya ukuri Eh, mu by'ukuri mu mwaka umwe hagomba gukorwa inama ebyiri za general assembly inteko rusange ebyiri zi- zi- zisanzwe ordinary zisanzwe imwe iba mu kwa gatatu indi ikaba mu kwa cumi nanze kwinjira mu mategeko kugira ngo ntatinda Eh, mu kwa gatatu indi ikaba mu kwa cumi izi ni izisanzwe ariko haba n'izidasanzwe extraordinary bitewe n'ikintu bashaka kwiga aha uravuga Hanyuma- kuri buri koperative u- ubwayo ku giti cyayo hagombye Eh, kuba izo ku nama giti ebyiri Mm.
Yego, ku giti cyayo ngiye kuvuga impamvu mvuze izi nama ni ukugira ngo mu by'ukuri harebwe nk'iyo mu kwa gatatu ibireba uko umwaka washize wagenze ahanini ese wagenze uti kuri financial report bongeraho aya mezi atatu yo guhera mu kwa mbere kugira ngo raporo zibe zegeranywa neza niko bigomba kugenda ku buryo inama yicara ikabwira abanyamuryango bose muri ya nteko rusange ati dore umugabane wanyu wungutseho aya mafaranga tuwugabane duti dore twarahombye kubera izi mpamvu izi n'izi n'izi igihombo turakigabana duti hanyuma iyo mu kwa cumi yo ibireba uburyo umwaka utaha ukwiye ku- ku- kugenda dufitemo action plan imeze gute cyangwa se action plan eh, kureba uko umwaka u- ibikorwa bizakorwamo amafaranga azava he raporo zizakorwa zite n'ibindi aha rero muri muri izi nteko rusange abanyamuryango baba bafite ijambo rikomeye ni naho bafatira ibyemezo ngarutse rero gatoya aga- kuri bya byiciro navuze by'abakozi za komite buriya komite nyobozi igomba gukora inama rimwe mu gihembwe ndetse na ngenzuzi ikagenzura rimwe mu gihembwe bitabujije ko bakora izirenze imwe ariko itegeko rivuga imwe n'ikindi gihe bibaye ngombwa ni iki baba bareba baba bakwiye kureba ya ntego biyemeje ese turiho turunguka turiho turahomba abakozi barakora neza ese inteko rusange ni nziza dufite icyo kubwira abanyamuryango aha rero mu by'ukuri muri iyi ngingo ya mirongo inani na gatandatu bavuga uko tugabana urwunguko kuko iyo tumaze kunguka dufata mirongo itanu ku ijana y'urwunguko tukavuga ngo aya mafaranga eh, amini eh, mirongo itanu ku ijana y- y- y'izi miliyoni ijana twungutse turazifata kimwe cya kabiri cyayo tuyajyane tuyongereshe umugabane wacu niba naratangiranye ibihumbi bitanu uyu mwaka hiyongereyeho ibindi bitanu andi eh, ikindi kimwe cya kabiri bakayaguha kugira ngo mu by'ukuri ujye no mu rugo unavuga uti nanjye dore inyungu nakoreye z'umwaka wose aho ni ya mirongo itanu ku ijana duciyemo kimwe cya kabiri kimwe cya kabiri tugafata andi atarenze icumi ku ijana y'urwunguko agashyirwa mu kigega cy'inyigisho n'amahugurwa kuko abenshi tumaze kubona ko amahugurwa turayatanga ariko mu by'ukuri akwiye na koperative zikwiriye gushyiraho akabo hakaba andi icumi ku ijana mu by'ukuri eh, yitwa ubwizigame bw'abanyamuryango kuko ubu bakwiye kubaho bizigama twarabibonye muri kovide nubwo bavuga ngo ntibabagobotse dufite imibare igaragaza ko koperative mu rwanda zagobotse abanyarwanda abanyamuryango bayo igihe cya kovide angana na miliyari imwe na miliyoni magana ane zirenga hanyuma nicyo gituma iri tegeko riza rivuga ubwizigame gukora ugifite imbaraga ntiwizigame ni ukuri ntabwo ari byiza noneho andi asigaye mirongo itatu ku ijana tukagenda tuyagabana hari icyo twita ubwasisi hari icyo twita agahimbazamusi ku bayobozi n'abakozi ndetse hari n'irindi shoramari tugenda dushyiramo icumi ku ijana amakoperative menshi birasaba gutoza kubabwira ko ayungutse yose tutajya kuyakoresha mu rugo ahubwo dukwiye kuyakoresha uko itegeko ribivuga aba rero basezera bakabura n'ayo bashoye ni ahangaha biba byapfiriye ugasanga ko ntabure wabo ntibamubaza ngo ese nyuma y'umwaka byagenze gute ariko kuva iri tegeko ryasohoka mu by'ukuri menshi turi kuyasaba gutanga raporo za buri gihe kuko ingingo y'ijana na mirongo itanu ivuga ko buri gihembwe bagomba kugaragaza uko koperative ikora ihagaze ndumva ntabwo twavuga ngo ijana ku ijana rwose ibintu bimeze neza ariko ni urugendo ni urugendo aya mahugurwa ndumva agikenewe cyane cyane mu makoperative ubwayo kugira ngo abanyamuryango bumve uruhare bafitemo ndetse n'ijambo bafitemo si bo baba bitoreye ubundi abayobozi ntibagomba kubabaza icyo bamaze kubagezaho cyangwa se n'ingorane bagize mu byatumye bahomba kugira ngo koperative nyine ibashe gukora amahugurwa muracyakeneye gukomeza kubashishikariza niko mbitekereza yego dufitemo n'abaterankunga mu mahugurwa dukorana na NGOs nyinshi ziradufasha dufite modire zakozwe dufatiye kuri iri tegeko tugakora modire zo kwigisha imiyoborere imicungire imikoranire noneho tukabijyana mu makoperative ariko turi kubishyiramo imbaraga kugira ngo amahugurwa abe menshi bamenye n'itegeko yego dusubire ku murongo wa telefone twakira noneho adeperi gamasimoni iri zina ryawe ko mbona waryanditse neza cyangwa ninjye ubifitemo ikibazo adeperi niryo zina ryawe
ni adeperi gahima simoni oh gahima simoni ndabona wabifatanyije naringize ngo ni amazina abiri gahima simoni ikaze ku ijwi rya amerika ufite ikibazo cyangwa igitekerezo
ni ikibazo mfite yego
uko nari mbibwiye ndi hano mu rwanda mu karere ka bugesera intara y'iburasirazuba ikibazo ni icy'amakoperative nyine mwari murimo muraganiraho hari koperative imwe iri mu murenge wa nkongo ishinzwe amasuku n'amasukura ibyo uwo mutumirwa yatubwiye pe bibaye ari byo ni byiza ariko ngewe icyo nzi ko batanga ubwasisi gusa rimwe mu mwaka naho bya mirongo itanu ku ijana bajyana mu rugo ibindi bikajya hehe amahugurwa yo ntabwo aba urwumva nyine bibaye byiza bwo yazaza akanadusura akanareba uko bimeze
yego hari ikindi kibazo wifuzaga kubaza
ikibazo nta kiri nicyo ngicyo kandi murakoze urakoze cyane pacifique reka pacifique ubwo akusubiza
murakoze cyane moni aze no kudufasha duha izina ry'iyi koperative bamugane tuzanayisure iba muri mwogo yemera ko bo babaha ubwasisi ariko bataratangira kugabana neza mu by'ukuri ni ikintu aba bayobozi b'amakoperative tutazihanganira kubashishikariza kubera yuko batabikoze baba bishe itegeko abanyamuryango nibo baba bavunitse mu by'ukuri ntabwo n'abayobozi yego mbere yuko aba umuyobozi ni umunyamuryango ariko batabishyize mu bikorwa baba bishe amategeko iyi koperative vuba aha tuzayisura wenda nubwo yabimpa kuri mesaje akampa izina neza twazagerayo hanyuma tukareba muri fayinansho ripoti zabo impamvu ki batakurikije itegeko tunaboneraho kubabwira ko turi hafi hari aho twatangiye hano mu mujyi wa kigali dukora isesengura ry'amakoperative kubera yuko mu by'ukuri twasanze n'igihe cya kovide hari ayahise acika intege ava mu kazi ntiyongera gukora turiho turakora isesengura mu mujyi wa kigali ryararangiye turaje rero mu ntara tuvuge tuti handitse amakoperative ibihumbi bibiri mu burasirazuba ese akora uyu munsi nangahe ayasenyutse kubera kovide agihanyanyaza n'angahe ese kubera ikintu mutabikora neza kugira ngo tubashe no kuyashyira mu byiciro bitworoheye akaba ari nabwo butumwa ngira ngo tuzanatanga muri uyu munsi mukuru twitegura hano imbere nawo ngira ngo muraza kuduha akanya tuwuvugeho ariko simoni tukwemereye ko tuzabasura vuba aha hanyuma tukareba ikibazo cyabaye cyatumye batanga ubwasisi gusa ntibagerekeho kuba batanga kuzamura umugabane hanyuma ngo banatange na banatange n'ibindi byose bigenwa icyo nshaka kuvuga hano ayicuma ajya mu kigega aya ngaya y'inyigisho ubwizigame n'andi yose kuko ubu koperative izo tumaze kubishishikariza bariho barabikora kandi baduha n'amaraporo twose hari aho dusanga batariho babikora neza tukongeramo amahugurwa kandi uyu mwaka turashaka kongera amahugurwa kuruta ibindi kuko turabona aricyo kibazo kiri mu banyamuryango ndumva ikibazo mpaye rwose tuzayisura kandi tuzabaha feedback ahubwo reka muhite mubariza ko niba nta atari ibanga ayitubwire hanyuma uhite uyumvira simone ni ibanga cyangwa ushobora kuvuga iyo koperative iyo ariyo bakazabasura
ndayohereza muri mesaje urayiduha muri mesaje yego turajya kuri turaza kujya kuri fesibuke tuyirebe
yego murakoze urakoze nawe reka noneho mfatira aho ngaho ndabona n'amasaha arimo agenda mwarimu dusabye akanya ko kuvuga ku munsi mutegura nabyo mwatubwira muri makeya mbere y'uko dusoza ikiganiro ndabona turi hafi kugera ku isaha iri hafi kuzura
murakoze cyane murakoze kuduha uyu mwanya ni umunsi mukuru international day of cooperative cyangwa se umunsi mukuru mpuzamahanga w'amakoperative ku isi iyi ni inshuro y'ijana na rimwe wizihizwe mu rwanda n'inshuro ya cumi n'icyenda mu by'ukuri ufite insanganyamatsiko ivuga uruhare rw'amakoperative mu kwihutisha iterambere ry'ubukungu rihamye rero muzi ko ni umunsi uba ku wa gatandatu wa mbere w'ukwezi kwa karindwi ariko nk'uko mubizi ejo tuzaba twizihiza indepandanse y'igihugu cyacu bikubitanye na konje niyo mpamvu twabaye nk'ababisunikaho gato kugira ngo tunitegure neza tukaba tuwuteganya kuri makumyabiri n'umunani z'ukwezi kwa karindwi bibiri na makumyabiri na gatatu uwo munsi mukuru turawuteganya ko uzabera i kigali kuri stade ya nyamirambo yitwa pele stadium tukaba duteganya kwakira abanyamuryango ibihumbi bitanu baturutse mu makoperative tuzaba twishimira icyo amakoperative yagezeho muri uyu mwaka ushize mu by'ukuri turatumira abanyarwanda bose turatumira abafatanyabikorwa kugira ngo bazaze twishimire mu by'ukuri icyo koperative zamaze mu iterambere ry'igihugu mu iterambere ry'abanyarwanda iterambere ry'abanyamuryango mu buryo bufatika kuko tuba dufitemo sakisesi sitorizi cyangwa se ibyiza kwishimira ibyiza abantu baba batanga ubuhamya turateganya mu by'ukuri kuzahemba n'ababaye aba mbere kubera ko kuri buri ntara hahembwa koperative yabaye iya mbere habaho uburyo zitoranywa hakajyaho karayiteriya hakazaho na koperative yabaye indashyikirwa ku rwego rw'igihugu nyuma yaho tugerageza no kujya muri ya za sipesho gurupusi cyangwa se amatsinda yihariye naho hakavamo itsinda ryitwaye neza kuko baba bafite amakoperative akora neza hanyuma nayo igahembwa mu rwego rwo gushishikariza ndetse no kugira ngo tubamotivetinge bakore bazi neza ko bariho bakora bakorera igihugu kandi bikorera rero turabatumiye mwese ni karibu abanyamakuru ni karibu rwose umunsi turi kuwutegura neza turifuza kuzagenda neza dufatanyije murakoze reka mbashimire cyane rwose pacifique mugwa neza kuri ubwo butumire ndetse no ku bisubizo kuri iki kiganiro mugiranye n'abakunzi b'ijwi ry'amerika ni umusanzu ukomeye cyane kugira ngo amakoperative nyine harusheho gukora ateza imbere abanyamuryango ndetse n'igihugu cyose ndabashimiye cyane nshimira n'abagize uruhare muri kiganiro baduhamagaye baduhaye inama n'ibitekerezo n'ababajije ibibazo ngashimira abafashe ku buhanga bw'ibyuma Cornelius na Nadia Taha kuri mikoro ho mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi mugire ibihe byiza